iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi nshuti banywanyi mwabonye bucya mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya afurika arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki bashimiye ko mwahisemo ijwi rya amerika ikaze kuri radiyo yanyu duhere mu burundi leta y'u burundi yihanangirije abanyagihugu bambukana ibicuruzwa mu rwanda ko bazahanwa nk'abanzi b'igihugu abo ni nk'abo mu ntara ya kibitoki ihana imbibi n'akarere ka rusizi mu rwanda pierre clave niyo nkuru arakomeza iyi nkuru burumatari w'intara ya cibitoke yabwiye abatwara amakomine amazone n'imitumba yose igize iyo ntara ko abafitiye ubutumwa yahawe n'umukuru w'igihugu ari ku mugwa mukuru wa komine mugina kuri uyu wa kane kareme bizoza yamenyesheje ko uburundi butifuza ko hari ikidandazwa na kimwe gisubira kurenga urubibe kija mu gihugu kibanyi c'u rwanda gifatwa nk'umwansi ubujana ibintu mu rwanda akabijanayo asa n'umunyakaburundi igihugu cy'u rwanda ntacyo dupfa dupfana ntaho duhurira n'u rwanda twebwe igihugu kibitse abanzi bacu abagombye kudusubiza mu ihumbi mukabandanya mukigaburira mukigemurira mwumva muri ko mushaka dushikaye birateye isoni ariko aho rero ngaruka ku ndongozi nta kuntu na kumwe umuntu usigurira ko umuntu yovana ibintu ino akajyana akabishikana akabijyana mu rwanda mutamuzi abatware bo hasi nabo babwiye burumatari wa cibitoke kugwa rudandazwa rw'amagendo rukogwa n'abantu bakomeye kandi bafise izindi nguvu zirenze izabo bajejwe intwaro kuko iyo bababujije bagirirwa iterabwoba ubu ni umukuru wa zone nyempundu muri komine mugina mwaho gushika uyu munsi turacafise ikibazo kijanye n'uko n'uyu munsi ushobora gufata frode n'ubuzima bwawe ukaba wobubura ubuzima bwawe umuntu ukaba wobubura aho naho uvuze gute je naragize ingorane itabaho n'umukuru w'umutumba nkibaza ko bishika umukuru w'umutumba bizogenda gute kumwene gihugu je naramenaguriwe urugi basigamo interaktiyo kunyica mu muryango wanje wose ibidandazwa vyama vyajabukanywe mu rwanda bivuye mu cibitoke birimwo cane cane ivyamwa imboga n'inzoga bishogwa cane cane mw'isoko rya bugarama mu karere ka rusizi mu rwanda isoko risanzwe rigizwe ahanini n'ibice birenga mirongo umunani kw'ijana vy'abarundi abakunda gufata iyo nzira baba abatwara imodokari cyangwa abadandaza bavuga ko kuva imipaka yugawe n'uburundi mu ntango z'uyu mwaka inzara iri mu kubica kubera akazi kabo kahagaze iyo mupaka wakora twarashobora utugori mu rwanda tugashora utu tumanderena mu rwanda tukaronka utu dufaranga tukabasha kuronka utudagara tw'abantu ngubu dusa n'abantu twishe dusa n'abantu baboshe icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka kandi nabo icyo badafise hariya mu rwanda barasimbuka hano bakakironka imodoka yahora ijayo igakurayo ibishobora kumufasha cyangwa se bigafasha umuryango mu gihe aba ari umushoferi nka jenda umushoferi guhera icyo gihe byaciye bicumbagira iryo yugagwa ry'umupaka ryatumye ndetse iryo soko risa n'iritagikora neza nk'uko vyemezwa n'abanyarwanda babibugarama no hafi y'umupaka u rwanda ruhana n'uburundi mbere nyene barezaga bakazana imyaka ino natwe tukajyayo tukabahahira nabo ibyo bakeneye mu rwanda bakabitwara natwe ibyo dukeneye tukabizana hano twahakoraga amafaranga turi munsi y'amafaranga ibihumbi bibiri ku munsi ariko ubu ngubu ko barafunze byahise bihagarara ubu ngubu turi hano ku muhanda nta gice tubona imiryango yagiye ishakayo ababyeyi babo ntibabona uko babasura n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo nkanjye niho navukiye ariko nza gusa ndi umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u rwanda sayizi tuvugana nubwo nagera ku mugezi mba ndi kubona jama yanjye hakurya gusa nanayiha ukuboko ko nyihaye ukuboko urumva mba nkoze furagisiyo ubu ni ukuvuga ngo ngewe ubu hano mu rwanda uratandukanye n'umuryango kuko manake igisokuru cyanjye cyinshi cyo kwa mama kiri burundi nakuze nomoka i burundi naba nca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo byari ibintu byiza ariko kugeza ubu nta muntu n'umwe ujya i burundi n'aha hakurya uhareba gutya ukuhabona ntawakwibeshya nyine ngo abe yagerayo mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo nimba ari byo bapfa bakabyorosha kuko rubanda rugufi turahangayitse cyane buramatari w'intara ya cibitoke yavuze ko ubwo butumwa bwahawe na bagenzi we bo mu ntara za kayanza ngozi kirundo na muyinga zihana urubibe n'u rwanda ikindi yategetse ni uko umutekano wucungirwa cyane kugira ngo ntihagire abo yise abagizi ba nabi bo kwinjira bavuye mu rwanda ibyo bihugu bibiri byasubiye kurabana ay'ingwe kuva mu mpera z'umwaka uheze uburundi bwabandanije kwagiriza u rwanda ko rubitse abagwanyi b'umuharire de tabara umaze gukora ibitero bitari bike mu ntara za bujumbura bubanza na cibitoke naho u rwanda rwamirira kure ivyo birego nticabujije ko burundi bwugara imipaka buhana n'ico gihugu pyeklavi ni nkuru ku bwijwi rya amerika tujye noneho mu karere ka musanze mu murenge wa shingiro aho abaturage babangamiwe n'ikibazo cy'umutekano muke nyuma y'uko hadutse agatsiko k'abanyarugomo biyita abapaburike aba barakubita bakanasahura abaturage yewe no ku manywa y'ihangu gloria tuyishime yakurikiranye iyi nkuru mu mizi ni abaturage batuye mu duce dutandukanye tw'umurenge wa shingiro mu karere ka musanze bavuga ko barembejwe n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'agatsiko k'izo nsoresore aba baturage bavuga ko ku manywa bigoye kubabona kuko ubwo bugizi bwa nabi babukora mu ijoro umurenge wa shingiro uherereye mu birometero hagati ya mirongo itatu na mirongo ine uvuye mu mujyi wa musanze ibikorwa bikunze gukorerwa muri aka gace cyane cyane ni ubuhinzi n'ubukerarugendo shingiro ituwemo n'abaturage barenga ibihumbi makumyabiri na bine ijwi rya amerika igera mu kagari katera imbere twaganiriye na ndayambaje manuel ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine yatangiye adusobanurira abo bantu abo ari bo ikibazo cyatangiye aba bantu ari abana bagumye nabo bakigira ibisare bakinisha bikaba nk'aho ari mu mikino naho bo bakuyemo imigaryo ugasanga ubungubu nk'umuntu bamwereye hano agacupa ke yamara kukanywa igihe agiye ugasanga bamutegeye nk'iyarya mu gitari bagahita bamufata bakamunigagura bakamwaka telefone n'amafaranga afite bagasiga umuntu banamuhondagwe bagahita bigenda twongeye kuganira na bamwe muri bo bagiye bahohoterwa n'aka gatsiko uko ubishaka teonese ni umwe muri bo umuntu atihagarara ndahagarara icyo wakoze ni ukunshikuza telefone ariruka ndavuga ni ntonda mwirukaho hari igihe yaba afite n'icuma wenda akaba yakintera ubwo ndamureka aragenda ibyo nta kintu mfite mu bigaragara hari n'igihe yarananankorera n'ibindi bitari ukunyaka telefone eee ubwoba bwaramfashe no kugira ngo mbaho ngaho n'abantu bahankuye uyu nawe umuvandimwe we yateraguye ibyuma hafi yo kumwica bikozwe n'abakekwa kuba abagize aka gatsiko umugani guriya muhungu iyo bakubonyeho amafaranga babona gukurikirana mpaka ubwo rero we yaratashe atashe ngo ageze irarya asanga bamuregeye bahita ngo bamukubita bamuteragura ibyuma njye sinari nampari nari natashe uwari umuteye icuma rero mabukwe ahita amufata baratabara abantu baramuheka bamujyana ku bitaro abaturage bo muri aka gace bongera kwemeza ko ikigiriza isoresore umwihariko ari ukugendana intwaro zirimo ibyuma bakoresha bagirana n'abaturage inkoni ntibaziburaga kumva n'ibyuma ntibabiburaga kubera ko bakoraga nijoro ubwo baburagamo ikintu urukumva nawe uri kubyumva ni ukumukubita ibikoni binini ntabwo ari udukoni dutoya kubukubita wahura nabo ucanye gutya telefone uri kugenda bagahita bakubita akaboko telefone ikagwa uri ku ruhande akayifata ubundi bakiruka ijwi rya amerika kandi yifuje kumenya inkomoko y'iri zina ntibyadukundira ariko si ubugizi bwa nabi muri aka gace bwaba buterwa n'iki uko ibishaka saviye nibyo yatubwiye bakumva ko nyine basangira kandi batakoranye ni ukwanga akazi bakumva ko baryaye ubusa batavunikiye akazi karahari ubu bari gukura ibirayi abandi bari gukora ikiyede aho bari kubaka uri kubona natwe ubu turi gucukura fose hari abari gusiza ibibanza gutyo nubwo abaturage bakomeza kuvuga ko abakora ibi ari urubyiruko ruri mu kigero cy'imyaka makumyabiri kuzamura bamwe muri bo bameze yuko badakora ibi babyibwirije ahubwo haba hari ababatumye kamakuru ahari bavuga yuko haba harimo n'abagabo nyine babafasha mu ibyo bintu harimo n'abagabo niko bajya bavuga ngo baba bari kubafasha mu ibyo bintu hagaragara no kugira ngo bakubite uwo muntu byatewe n'uko hari abo bagabo bari baguriye bamwe n'inzoka aya ntabwo irabafata baracyashaka urutonde rwo kugira ngo bazaze bafite n'abo bandi basigaye ariko kandi aba baturage ntibahwema kugaragaza impungenge z'umutekano wabo aho babihuza n'ubwicanyi bwigeze kuhakorerwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani aho umutwe w'inyeshyamba wa fdr wishe abaturage bagera kuri makumyabiri barabishe abantu ni mu baturage bacu yapfa natwe twagiye gushingura byarabaye ni umutekano muke ku muturage abaturage bose basaba ko umutekano wabo wakazwa twasaba ubufasha nk'abo baba bafashe bakabakomeza kuko n'ubundi barabajana bakoze nk'ago manyanga gutyo ngejo tukongera tugahurira hano ubwo urikuma ntaco wamubwira rero ubuyobozi bwamurekuye kuri iki kibazo ijwi rya amerika yavuganye n'umuyobozi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru cp jean bosco mwiseneza mu butumwa bugufi yatwandikiye kuri telefone ngendanwa yagize ati ababashije kumenyekana ko bari mu bateza umutekano muke bari gushakishwa na polisi ku bufatanye n'abaturage abavuga ko barengana iperereza riri gukorwa nibigaragara ko badahungabanya umutekano turabizeza ko bazarekugwa gusa bafashwe hakurikijwe amakuru yatanzwe n'abaturage uyu muyobozi kandi yasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe turasaba abaturage gutangira amakuru ku gihe icyaha kigakumirwa kitaraba bwana mwiseneza yatubwiye ko bari bamaze kwakira ikirego kimwe gusa ariko hagikorwa iperereza ngo bamenye abakora ibikorwa by'urugomo uyu muyobozi yongeye kutubwira ko ari umwihariko w'uyu murenge gusa ariko abaturage bakatubwira ko batangiye kumenya iby'aya makuru mu mezi atandatu ashize usibye aka gace k'akarere ka musanze kagaragaramo umutekano muke akarere ka rubavu nako gafite agatsiko k'abiyita abuzukuru ba shitani kica kakanambura abaturage gloria tuyishime ijwi rya amerika muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze ku mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri uganda imfashanyo zaragabanutse cyane mu nkambi y'impunzi ya nakivale byagize ingaruka zikomeye ku bitaro byaho inkuru irambuye iginashusi bahije
ndi hanze y'ivuriro rya nakivale riri mu nkambi y'impunzi ya nakivale mu burengerazuba bw'igihugu cya uganda iki kigo nderabuzima gifite ubunini buringaniye n'abaganga batandatu n'abandi babafasha abakuriye iri vuriro batubwiye ko rifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi barenga magana abiri icyarimwe kandi hari n'abandi benshi bavurwa bakongera bagataha Justin Okero umuganga uyobora iki kigo yabwiye ijwi rya Amerika ko vuba aha ikigo cyavuguruwe kikagera ku rwego rwa kane ukurikije uko inzego z'amavuriro zikurikirana muri leta ya Uganda bivuze ko cyaguwe kigashyirwamo ibikoresho byo kubaga cyane cyane ababyeyi batwite ivuriro ryisumbuye kuri iri riba ari ryo ku rwego rw'akarere kose rifite n'abaganga b'inzego zitandukanye impunzi zibarirwa mu magana zaje kwivuza kandi zicaye mu mirongo ku nyubako zitandukanye zitangirwamo serivisi z'indwara z'ubwoko bunyuranye hano hanze y'inzu ababyeyi babyariramo nahasanze bamwe mu bagore batwite tuganira ku bijyanye na serivisi bahabwa hariya nyine n'abantu barwaye za malariya n'ubundi burwayi nyine butandukana no mu byo kubyara ibibazo ni nk'itaboneka imiti ntabwo iboneka none iyo itabonetse mubigura mute adutuma kuri farumasi barakubwira ati ngaha nta miti ihari bakakwandikira ati je kuri farumasi tukababaza none kuri farumasi twaretse tuje ngaha muduhereze imiti tukibaza none ngaha buri miti yose kubera iki kandi ikindi nacyo ngaha ikibazo dufise ga barazidutuma mudufasha izindi mpunzi naganiriye nazo zivuga mu ndimi zitandukanye zose zasubiye ku kibazo cy'ibura ry'imiti muri iki kigo nderabuzima ya kwanza tunateseka kwanza sana.
Ati imbere ya byose turababaye cyane kubera kubura ubufasha. Iyo uje mu bitaro ufite uburwayi bukomeye, imiti yonyine bashobora kuguha ni paracetamol. Indi miti ikwiye batubwira ko batayifite, ko tugomba kuja kuyigura mu mafarumasi yigenga kandi nta bushobozi dufite. Kubura imiti nicyo kibazo nyamukuru.
kukosa dawa hiyo ndo tatizo.
nabajije muganga justin okero umuyobozi mukuru w'iri vuriro rya nakivale igituma imiti itaboneka hano ati igabanuka ry'inkunga rusange igenerwa gutabara impunzi iragaragarira mu buryo butandukanye harimo n'igabanuka ry'ibikoresho by'ubuvuzi tujya tubura imiti y'ingenzi n'ibindi bikoresho by'ibanze by'ubuvuzi kuva mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ibintu byakomeje kuba bibi nko kubura imiti ya ngombwa irimo nka antibiyotike tekereza nk'abantu babazwe ntibagomba kurya ikintu na kimwe mu masaha makumyabiri n'ane ya mbere baba bafite imiti yihariye bagomba kubona ariko ntabwo dufite iyo miti muganga okero yongeyeho ko ari nta cyizere bafite cyo kubona amafaranga ahagije yo gukemura ibibazo bibugarije yadutangarije ko vuba cyane n'umubare w'abaganga ugiye kugabanuka kuko ari nta mafaranga ahagije yo kubishyura azaba akiboneka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr niryo rishinzwe serivisi zitandukanye zihabwa impunzi zirimo n'iz'ubuvuzi nabajije umuvugizi wabo frank warusimbi kuri iki kibazo kibangamiye ubuvuzi avuga ko ibintu bigenda byiyongera kumera nabi mu nzego zose
problem you are facing with- in the management Ati muri iki gihe hari ibibazo byinshi mu micungire y'impunzi kandi kubura ibikoresho by'ubuvuzi bihagije harimo n'imiti y'ingenzi biri mu mbogamizi zatewe n'inkunga yo gutabara impunzi yagabanutse cyane twajaga tugura imiti n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi bw'impunzi mu gihugu cyose bifite agaciro ka miliyoni enye n'igice z'amadolari buri mwaka none ibi byagabanutse kugera ku miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu z'amadolari urabona ko ari icyuho kinini cyane nyamara ariko nubwo hari ikibazo cy'ibura ry'imiti ngo serivisi zarushijeho kuba neza ku ruhande rw'ababyeyi bakenera kubagwa baje kubyara nk'uko jeanne musonera ufasha mu cyumba babyariramo atubwira ariko bashyiraho iseta yo kubaga hari hari impfu nyinshi z'ababyeyi n'abana ababyeyi bagiye batakaza ubuzima memo n'abana kuko abana bavugaga bananiwe ariko ubu hari ibyuma bibafasha umwana uvutse afite umwuka muke baramufasha dukurikije imibare y'abaganga kuri iki kigo nderabuzima cya nakivare buri kwezi havuka abana bagera ku magana ane uyu mubare uriyongera ku yandi magana y'abahunga imirwano muri repubulika ya demokarasi ya kongo abo nabo bazanwa muri iyi nkambi ya nakivare imibare itangazwa na leta yerekana ko igihugu gicumbikiye impunzi zirenga miliyoni imwe n'ibihumbi amagana atanu ziri mu nkambi zitandukanye zinyanyagiye hirya no hino mu gihugu mu nkambi ya nakivare hari abasaga gato ibihumbi ijana na mirongo umunani bava mu bihugu cumi na bibiri biganjemo abaturuka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
imiryango irenga magana umunani irimo abarundi bahungiye muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'ibiri baravuga ko bahangayikishijwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika gikomeje kubasatira amazu arasenyuka imirima ikangirika indwara zikiyongera uvira vedaste ngabo aha kenya plage yo muri segiteri ya tanganyika hakunze gukorerwa uburobyi ubuhinzi bw'ibigazi ndetse n'imyumbati hatuwe n'amoko y'ababembe impunzi z'abarundi ndetse n'abafureru abaturage batuye i kenya plage ndetse na marke ho muri segiteri ya tanganyika bagaragaza yuko bibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika yazamutse hafi ikirometero kimwe ibi byatangiye kugaragara mu kwezi kwa mbere gusa mu myaka itatu ishize naho tanganyika yarazamutse bamwe mu baturage bimutse aho bari batuye abandi nabo amazu yabo yuzuye amazi mu gihe abandi nabo bari kubaka utuzu two kubamwo by'agateganyo ndagijimana emmanuel ni impunzi y'umurundi ituye kenya plage ari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu y'amavuko avuga yuko amasambu yabo n'amazu yabo yarengewe n'ikiyaga cya tanganyika tumaze kwimuka nk'inshuro nka zitatu twubaka amazi yagatera yaduhuga yatanganyika abafise amatongo ahantu hameze nka kamutse bagatanga ahantu ho kubaka iyo bamaze gutanga ahantu abantu bahifasize mu kintu iringo cy'umwaka tanganyika kandi agatera aduga akurikira aho abantu bahawe indaro rero uko niko byifashe muri kino gisagara turimo barange andre ni umubyeyi ufite abana umunani inzu yasenywe n'amazi ubu ari kubaka akazu k'ibyatsi yifashishije amashami y'ibiti bigazi n'inturusu byemeza yuko bugarijwe n'inzara kubera ikiyaga cya tanganyika cyatwaye imirima yabo iri duka ry'amazi riramaze korona ibintu byinshi rwose amazu benshi bari- yariko yarabomagurika n'uwubatse n'inzu y'ibiti ubu uye usanga yaratobaguritse hejuru y'amazi ntituzi ngo byifashe gute bo icyo dusaba bagira neza ni uko botugarukirako kandi na leta ya kongo igafasha abanyagihugu baba muri aka gace ka kenya kandi abantu baragowe rwose n'ibi- aba baturage barimo abanyeshuri banyura muri aya mazi ya tanganyika bagiye ku ishuri abandi nabo barara mu mazu arimo bavuga yuko batewe impungenge ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike desire mayugi ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu y'amavuko atuye i kenya plage ubu ni ubu muzoza mwumva yuko na korera yaba idufata abana baryama mu bizaga twese tukaryama mu bizaga ubu nta muntu yicaye ni kugira agira agasabu na leta leta ntacyabivugako saha i kenya plage ikiyaga cya tanganyika kiri gusenya amazu gusa ahubwo n'abafite amahoteli imirima ndetse n'amazu ku nkengero zacyo muri teritwari za uvira fizi karemi na moba nabo bavuga yuko amazi yazamutse cyane hari ahandi naho tanganyika yuzuye ifunga ibarabara abantu bakoresha amato mu ibarabara bava uvira bajya fizi iyo umuyaga umajije kuba mwinshi mutu tuhava tugira ko ibibazo nuko hari igihe zi- tuzishyiramo zikanywa amazi hari igihe umufundi uza ukagukubitira hajya nyene ipemba ruhanga hose amazi amajije kwinjira iyo gukubitiyeho umufundi moto yawe idakomeye hari igihe ucinywa amazi aho nyene direkiti kandi umugosi niwe aca homba umwami wa gurupema y'ababungwe iri muri segiteri ya tanganyika teritwari ya fizi ituwe n'amoko y'ababembe abafurero ndetse n'impunzi z'abarundi charles simbi avuga yuko bari gushaka aho batuza iyo miryango magana inani yibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika uyu mwami avuga yuko bakomeje gusaba ubufasha muri leta no mu mashyirahamwe y'abagira neza bwo gufasha abo baturage tanganyika yasenyeye amazu yabo twashatse kumenya umubare w'impunzi z'abarundi zo mu gihumbi kimwe magana urwenda mirongo irindwi na kabiri ziba i kenya ntibyadukundira kuko umuyobozi wazo siho yari ari abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere muri aka karere bagaragaza yuko tanganyika ishobora kuduka cyane muri uyu mwaka veda segabo ijwi rya amerika uvira muri kameruni amazi y'inyanja ya atlantika yashenye amazu n'izindi nyubakwa magana atwara n'ibihingwa mu mirima yegereye inkombe inkuru y'umunyamakuru munyamakuru muki edwin kinzeka uriya wundi muri kameruni bayigezwaho na eugene mukamushi
yubatse ku nkombe za bekumu umudugudu wo mu majyepfo ya kameruni ahitwa njyane ero magana ane cya kameruni ku nkombe z'inyanja ya atlantika amashusho yerekanwe na televiziyo ya leta ya kameruni yagaragazaga abaturage basaba gufashwa nk'uyu wagiraga ati guverinoma nidahita idufasha niba guverinoma nta gihise ikora mu buryo bwihuse sinkeka ko bikimu izongera kubaho ukundi amazi ni menshi arakabije ibi ni ibiki imana yanjye uyu musivili ntagaragara kuri videwo ariko komite ishinzwe kubaka umudugudu wa bekemu mu itangazo yavuze ko yasangije amashusho y'abasivili mu marira menshi basaba ubufasha bamenyekanisha akaga barimo abatuye umudugudu wa bekemu barizwaga n'amazi y'inyanja yabasatiraga muri iki cyumweru yamaze gusenya amazu n'inyubako za leta no kwangiza imirima ikindi yanatumye abantu amagana menshi basigara ntaho bafite bijye ku musaya guverinoma ya cameroon ivuga ko imivumbi ikaze yakubise bekumu yasenye imidugudu yo ku nkombe yangije ibihingwa amashuri insengero n'amasoko abasivili bavuga ko nta mazi meza yo kunywa bafite nyuma y'uko za ruhurura zisenyutse zikaroha imyanda mu migezi yafatwaga nk'isoko y'amazi meza yo kunywa sangi john ni umuyobozi wa gakondo mu mudugudu wa bekumu avugana n'ijwi ry'amerika kuri uyu wa gatatu yavuze ko ari ubwa mbere amazi abatera aturutse mu nyanja ya atlantika agateza amakuba ibekomo bene aka kageni yavuze ko imivumbi ikaze yo mu nyanja mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yatwaye bimwe mu bice by'amashuri n'isengero aho abasivili basizwe iheruheru bihutiye gushakira amacumbi yagize ati
ibyangiritse ni byinshi cyane amazi yakunkumuye ibintu kuva ku mashuri kugeza ku mazu y'abaturage agera kuri za kiliziya zose amazi ari ahantu hose ndatakambira guverinoma ngo idufashe sangi yavuze ko umubare munini w'abasivili bagiye mu midugudu itekanye mu gihe abandi barenga mirongo itatu bafatiwe mu mihora bategereje kujyanwa ahandi yavuze ko inzara irimo gukomanga mu gihe hegitari amagana z'ubutaka bwari buhinze zirimo gutwarwa n'amazi abagabo b'abarobyi abahinzi n'abacuruzi bagize mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'abaturage bahuye n'ingaruka z'amazi mu midugudu urakoze eugene mukankusi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cy'abagore kuri uyu wa gatanu turagiharira abarundikazi bahungiye mu rwanda bakaba borora ingurube mu murenge wa masaka akarere ka kicukiro mu mujyi wa kigali ubwo bworozi bwabafashije kwiteza imbere bataretse n'abaturanyi babo inkuru ya desire hatunga imana
izo ngurube mwumva ni ubworozi bw'abakenyezi batandatu b'impunzi z'abarundi bahurikiye mu hari n'amahoro bagiye hamwe bororera mu mudugudu wa mbabe mu murenge wa masaka akarere ka gasabo mu gisagara ca kigali uhashyitse uhabona ikiraro kinini cyubatswe mu mbaho gisakaje amabati kirimo ingurube ziri mu rugero rutandukanye kandi zisa neza abakenyezi bahereye ku ngurube zitandatu nk'uko babitwiganiye aho twishikira aho bakorera ariko uno munsi izo bafise ni cumi na zitandatu kandi bamenyesha ko bamaze kugurisha kabiri uno mukenyezi mu burundi yize amashuri ajanye n'uburimyi n'ubworozi arubatse afise abana batatu niwe arongoye abandi muri uwo mugambi w'ubworozi umaze kugaragaza akarusho nk'ubu mu kwezi kw'icyenda twaciye dufata zari zaravutse zimwe turazigurisha biradufasha mu kwikenura kugura amakaye y'abanyeshuri hanyuma turabandanya tuzitaho mu kwezi kwa mbere kandi hari izari zimaze kuvuka zindi zakurikiye nazo nyine twari zo twakuyemo turagurisha ubujemo ni ubworozi buri ko buratera imbere abakenyezi muri kino gihe baramaze gutangira akazi bafise umukozi agabura izo ngurube n'ubundi azirarira hakaba n'umuganga w'ibitungwa ahaca rimwe na rimwe kugira arabe ko hari izikeneye kuvugwa dusabimana leodomiye ni umukozi agabura izo ngurube amenyesha ko ashima akazi kamuhemba neza afise gukorana n'abakenyezi b'impunzi nabonye nta kibazo kuko barahemba neza amafaranga bakayaguhera ku gihe barafise umugambi mwiza wo koroha wo gutera imbere nanjye nshobora kwigiraho nkaba nakora umushinga nk'uwawo maze kubona icyo maze gukuramo ku mushahara mu gisagara cya kigali hari impunzi z'abarundi zishyika ku bihumbi indwi n'amajana indwi na mirongo irindwi n'umunani ibi ni ibitigiri byo ku igenekerezo rya mirongo irindwi n'icyenda ukwezi kwa kabiri uno mwaka dukura mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi yose ishami ryo mu rwanda abarongoye impunzi muri icyo gisagara barashimishwa n'impunzi zitareze amaboko patrice ntadohoka azirongoye amenyesha ko ibikorwa byo kwiteza imbere bikorwa n'impunzi ari ibyo gukenguruka urazi ko kuva kera umukenyezi yamye ariwe nkingi y'umuryango iyo rero abakenyezi bashoboye kwiyungunganya mu iterambere baba bafashije cyane imiryango yabo bafashije n'igihugu nicyo gituma wumvise ko bashobora kwishyurira amashuri abana urazi ko amashuri azibye cyane kandi turabibakengurukira tukanabakeza kuko iyo umuntu akuye amaboko mu mpuzu akabona inyungu y'ibyo yakoze birashimisha patrice ntadohoka asaba abakenyezi b'impunzi aho bari hose kurahura ubwenge ku bamaze gutera imbere tugatera akamo rero impunzi zose ziba mu bisagara by'igihugu cy'u rwanda ko zogerageza gukurikiza uburorero bwiza zihabwa na bagenzi babo bakiyungunganya kuko iyo ukuye amaboko mu mpuzu uragira n'imigisha gutyo bagateza imbere imiryango yabo kandi nabo bakiteza imbere ku munsi wa gatanu w'indwi turangije wari umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi insanganyamatsiko yari ongereza umurindi mu gushyigikira imigambi y'iterambere ry'abakenyezi uno mukenyezi w'umworozi amenyesha bagenzi be ko abakenyezi bashoboye abasaba kutitinya bagakora imigambi yo kwiteza imbere ega kera twavuga ngo nta bakenyezi boja hamwe bonyene atamugabo arimwo ngo bakore igikorwa nk'icyo ariko ubu twarabikoze twenyene abakenyezi twenyene nta mugabo bavuga ngo baradufashije ngo ibi n'ibi oya twaragiye hamwe nk'abakenyezi rero abakenyezi nibareke kwisubiza inyuma barashoboye barabishoboye nabo bareke kwisubiza inyuma nabo baronse nk'ubafata mu mugongo batangure umugambi nk'uyu biteze imbere ntitwame twicaye tureze amaboko gusa ahubwo tuje muri ibyo byo kwiteza imbere imigambi yo kwiteza imbere na marie louise baricako arongoye umuhari w'abakenyezi inamahoro arafise akama atera abakenyezi bagenzi we ni uko agateka kacu katazodusanga mu nzu aho twicaye cyangwa ngo tugahabwe ku nkoko twarabitahuye ukwiteza imbere k'umukenyezi niko kumuha ijambo uburenganzira bwo guhitamo inzira y'ubuzima bwiwe bukamuha n'inguvu zo gutambuka ibimuzibira mu nzira no kwirinda ihohoterwa akorerwa kwiteza imbere rero biraha abakenyezi agaciro bakanamenya ikibanza cyabo aho babaye mu buzima bw'igihugu n'ahandi hose abakenyezi b'impunzi z'abarundi bagiye hamwe bakorora naho bemeza ko bigenda neza ngo intambamyi ntizibura bamenyesha ko atabushobozi bafise bwo gutunga ingurube nyinshi kandi cyari cyo cyifuzo cyabo kuko kuzigaburira bisaba uburyo bwinshi n'abakozi benshi badafise muri kino gihe desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika hano turangirije aya makuru mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi kandi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi wabonye ikirago aririra umuraza umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
muri kumwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mudukurikira no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu naho kuri interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu ibiganiro byacu birakomeje ibyo mwumvaga byashyizwe hamwe na nadia taha byari bihagarariwe na edi rwema njye mwari kumwe kuri mikoro deogenia mukankusi mugire ibihe byiza wikendi nziza